iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki mirongo ine n'itandatu y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na federike nkurikije na eugenia mukankusi nongera baramukije kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ebireke ntabyuzi turayogesha neza azibye n'amasare nanjye ndayoga nyine urayanika kuma iyo utayanitse nyine nzoka hari ibindi se
uwo ni umunyarwandakazi avuga ku kibazo cy'amazi cy'ibura ry'amazi mu rwanda iyi nkuru hamwe n'izindi turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya perezida watowe perezida wa gambiya adama baro yageze mu gihugu cye avuye muri senegali
mu gihugu cya kenya abaganga amajana n'amajana bazindukiye imbere ya sentare ijejwe imigenderanire y'abakozi n'abakoresha
inama y'itaha y'abakuru b'ibihugu bo muri afurika izatora umuyobozi w'umuryango w'afurika yiyunze ni mu nama izaba mu cyumweru gitaha izo nkuru rero turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru tuyahereye inaha muri leta zunze ubumwe za amerika frederic amakuru tugiye kubashikiriza n'amakuru reka dutangwe ku nkuru yo muri kenya aho abaganga bo mu gihugu cya kenya amajana n'amajana hamwe n'abanyagihugu babashigikiye uyu munsi kwa kane bakoraniye imbere ya sentare ijejwe gukurikirana imigenderanire y'abakozi n'abakoresha ku murwa mukuru Nairobi bamwe muri bo bari bafise ibendera ry'igihugu mu gihe abandi bari bafise inzandiko zigira ziti ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu nibwo bwagararije ntabwo ari abaganga bagararije abo baganga bamaze igihe kitari gito baragararije akazi mu mugambi wo kwiyamiriza leta ya Kenya bariga ko ya leta yanse gushira mu ngiro amasezerano yerekeye umushahara wabo igarizwa ry'akazi batanguye mu gihugu cyose rimaze kugira ingaruka mbi ku bitaro hamwe no ku bagwayi rigiye gushikana amezi abiri muri iyo muri iyo sentare umucamanza w'umunyakenya Ellen Wasilwa yatangaje ko ashobora guhagarika ingingo yo gufunga abatetsi indwi barongoye ishyirahamwe ry'abaganga uyu mucamanza yari yagabishije abo bantu indwi avuga ko mu gihe abaganga batosubira ku mirimo yabo mu mpera z'uku kwezi azoca apfunga bamwe mu bategetsi barongoye ishyirahamwe ry'abaganga dukomereze ku mugabane wa afurika perezida mushya wa gambiya adama barrow yasubiye mu gihugu cye kuri uyu wa kane yavuye muri senegali aho yabaga kuva habaye imidugararo mu gihugu cye cya gambiya izo mpagarara zatejwe n'uko yahiya jame wari umaze igihe kirekire ku butegetsi yari yanze kuburekura yanga kwemera ko yatsinzwe mu itora ryo mu kwezi kwa cumi na kabiri k'uyu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu jame yatanze ubutegetsi rero hava mu gihugu ku cyumweru hari hateguwe imihango yo kwakira perezida adama baro ikazakurikirwa n'indi mihango bivugwa ko ibyo byavuzwe n'umuyobozi w'urugaga rw'amashyaka harifa sara barowe yasabye abasirikare ba onu kuguma mu gihugu igihe cy'amezi atandatu ibi byo byavuzwe n'umuyobozi wo muri onu kuri uyu wa kane intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa onu mu burengerazuba bwa afurika mohamed ibn shambas yavuze ko ingabo za onu zari zoherejwe muri gambiya kurinda umutekano wa barowe n'uw'ubuyobozi bwe kimwe n'uw'abanyagambiya bose umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'ubwongereza Theresa May afite umugambi wo gusaba ko hasubira kuba imigenderanire idasanzwe hagati y'igihugu ciwe na leta zunze za Amerika muri iki gihe ubwongereza buriko buritegurira kuva mu ishyirahamwe rya buraya hamwe no muri iki gihe perezida Donald Trump yatangwe amabanga yiwe imukuru w'igihugu May uyu munsi kwa kane ari mu rugendo mu gisagara ca Philadelphia muri leta zunze za Amerika imbere y'uko aja ku ngoro White House i Washington ejo ku munsi wa gatanu kubonana na perezida Trump bitekanijwe ko umufasoni Meyer ashikiriza ijambo uyu munsi kuwa kane igihe cy'ikoraniro ry'abategetsi bo mu mugambwe w'abarepubulika aho ahava ashimikira ku migenderanire imaze igihe kirekire yafashije cyane amakungu gutera imbere perezida Trump hamwe n'icegera ciwe Mike Pence nabo nyene bazoba bari mu ryo koraniro rikuru ry'umugambwe w'abarepubulika uyu munsi kuwa kane urugendo rw'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'ubwongereza rubaye inyuma yaho Trump atera igikumu ku itegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ko hazokubakwa urukuta rurerure rubuza abanyagihugu muri Mexique kwinjira eka kwikinga agahumbezi ngo binjire muri Leta Zunze Amerika hamwe n'inyuma yaho atera igikumu ku rindi tegeko rihagarika umugambi wo kwemerera impunzi kwinjira muri Leta Zunze Amerika iryo tegeko rirabuza kandi abanyagihugu bava mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati hamwe na Afurika bigwiriyemo abayisilamu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
dukomeje kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi inama itaha y'abakuru b'ibihugu bo muri afurika izatora umuyobozi w'umuryango wa afurika yunze ubumwe abahatanira uwo mwanya barimo baminisitiri b'ububanyi n'amahanga bane n'intumwa yihariye ya onu abo ni peronomi vincent moitoti moitoyi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa botswana musa faki mahamate minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa cade agapito mba makoy minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa guinea equatorial amina mohamed minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kenya na abdulahi batili wahoze ari intumwa yihariye ya onu muri centre africa wanabaye minisitiri w'ibidukikije muri senegal uyu aboneka nk'aho hari we ukwiye uwo mwanya hakurikijwe impaka abakandida bagize mu kwezi kwa cumi na kabiri ku cyicaro cya afurika yunze ubumwe umuyobozi w'uwo muryango ubu nkosazana dramine zuma umunyafurika y'epfo yagiye kuri uwo mwanya mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri yongerewe igihe cy'amezi atandatu mu myaka ine mu myaka ine amaze ku buyobozi bitewe n'uko nta cyemezo cyari cyagafatwa kuzamusimbura uwo azemerwa rero n'abakuru b'ibihugu igihe bazaba bateraniye mu nama ku cyumweru ku cyumweru gitaha mu nama y'uyu mwaka izabera ku cyicaro cy'umuryango wa afurika yunze ubumwe
ku munsi wa gatatu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yarasohoye itegeko risaba kubaka urukuta ku rubibe rugabura igihugu cya mexique na leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo abanyamexique babimukira ntibabandanye kurenga amategeko binjira muri leta zunze ubumwe za amerika yamara perezida w'igihugu cya mexique enrique penya nieto yasubiye kumenyesha ko igihugu ciwe kitazoriha ikiguzi c'urwo rukuta trump yategeka mu kuryo tegeko igihe yagendera ubushikiranganji bujejwe umutekano w'igihugu ari nabwo ubushikiranganji bujejwe gukingira imbibe z'igihugu perezida trump yaratangaje ariko atanga ikiganiro kuri televiziyo yo muri leta z'ubumwe za amerika abc ko umugambi wo kubaka urwo rukuta uzotangura mu mezi icenda yongera avuga ko igihugu cya mexique arico kizoriha amafaranga azokoreshwa mu kubaka urwo rukuta umukuru w'inama nshingamateka paul ryan aserukira intara ya wisconsin yarakeje iyo ngingo ya perezida trump akaba yavuze ko iyo ngingo ifite umugambi wo gukingira umutekano wa leta zunze ubumwe za amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobase gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mushobora no kudushikira kuri twitter radiyo yacu
tujya noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda ahavugwa ikibazo cy'amazi inkuru mugezwaho na mugenzi wacu eric bagira ubusa
ubwo biba bigenze bite ugira ngo ukureho umwanda umwanda ugenda ukandagiramo nyine wegeza hirya utwo hejuru ibibi bikagenda agasigara ameza kugira gutya nyine ama- ameza amaba akagenda agasigara ameza Ah, turi ku kiyaga cya kidogo mu karere ka bugesera mu murenge wa ririma aho abaturage bagenda baza bavoma amazi tubwira ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa muri aya mazi ibikorwa byinshi bikorerwa muri aya mazi ni ukurobwamo amasamake amafi ibindi bikorwa bikorerwa muri aya mazi ni ukuyavoma kugira ngo ajye gukoreshwa mu ngo z'abaturage ndebye ahanini nicyo ki- akoreshwa cyane cyane Nda- ndabona abantu bagenda bakandagiramo bihura bite kugira ngo uzafate amazi ameze gutya uyasangiye n'inka uyasangiye n'izindi nyamaswa urayanyoye urayatekeshe bihura bite Eh, mu by'ukuri bitewe n'uko twabuze amazi meza nka robine aya mazi niyo twifashisha eh, ariko akenshi akoreshwa ari uko atetse ibibazo by'amazi hirya no hino mu rwanda ubyumva atabyigereyeho hari aho bishobora gukomeza kumubera inkuru mbarirano none kugira ngo umuntu ajye mu kiyaga ndabona hari abagenda bazinga amajipo abazinga amapantaro bambaye n'inkweto wapi urugendo wambaye ibirenge ibyo ni ibyari bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda ibiri muri ako karere gakunze kwibasirwa n'uruzuba ni nabyo bigaragara mu bice bimwe na bimwe by'i kigali mu murwa mukuru w'u rwanda mu murenge wa kanombe kicukiro mu mujyi wa kigali uko imyaka ishize indi igataha uko hasize niko uhasanga mu kagari ka busanza bavoma ibirohwa biri mu gishanga babisangira n'inka ari nako imodoka zibitamo imikungugu n'ibidendezi bahaye izina rya nyirakanamba kuri iyi nshuro twasanze abana bari baje kuvoma babanje kwiyambura basiritana umwe ku wundi
nsanze mwoga mu yakoze ikindi turayakaraba tukanayatekesha hari n'abayanywa kubera tutabona amazi ya robine
none uriya arimo arapfuniramo kandi murayavoma byaraducanze mupfa kunywa uko tuyabonye nawe uri kubona nyine iki ni ikibazo nawe mwareba ubwo mugikemura ikirenze kuri ibi kanombe hafi y'ibi birohwa hari umuferege ku muhanda ku buryo imvura iguye ikushumura ijyana muri ibi birohwa bavoma aha hari igikoko abavoma beretse ijwi rya amerika bavuga ko ari imbwa gihambiriye mu mufuka cyatangiye gutuza ukihagera utangira kwipfuka ku mazuru dore yarabuze iyo umuntu aciye ahangaha byonyine atareba ipfuko kubera umunuko we wonyine uba ukabije byo byonyine banza wumva ukuntu utari kunuka
mwamenye gute ko ari imbwa nawe nyine urabyibwira si n'ubwa mbere akenshi n'ahangaha bakunda kuzihata nk'igihe nk'umukire aba yoroye imbwa gutyo ayororeye mu gipangu akabona imaze gusaza agashaka nk'umuntu aha amafaranga akayimujugunyira aya mazi wayogesha amasahane bereke ntabyuzi turayogesha neza azibye n'amasare nanjye ndayoga none wegesha amazi amasahane asa kuriya bigenda bite kujya kuyariraho bigenda bite nyine urayanika akuma iyo uta- iyo utayanitse nyine n'iza nzoka hari ibindi se icyerekezo makumyabiri makumyabiri u rwanda rwihaye ubutegetsi buvuga ko buzaba bwarubatse inganda zihaza imijyi yose na metero kibi ibihumbi magana atatu mirongo ine ku munsi by'amazi meza imibare yo mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu igaragaza ko umujyi wa kigali wonyine ukoresha metero kibi ibihumbi mirongo cyenda z'amazi ku munsi mu gihe hakenewe ibihumbi ijana na makumyabiri mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ku munsi ku butegetsi bw'i kigali buri munyamujyi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi azaba akoresha litiro mirongo inani z'amazi meza ku munsi ayavoma muri metero magana abiri naho umunyacyaro azaba akoresha litiro makumyabiri avoma muri metero magana atanu imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare igaragaza ko mu bihumbi bibiri na cumi abanyarwanda bari kuri mirongo irindwi na bane ku ijana babonaga amazi meza naho mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ko bari kuri mirongo inani na bane ku ijana ni imibare bigoye kumvisha bamwe bari mu bibazo by'urudaca bishingiye ku mazi imibare nk'iyi hari na bamwe mu badepite bayikemanga nk'uko babigaragarije minisitiri w'intebe anastase murekezi mu mwaka ushize mu bisobanuro yatangaga ku bibazo by'amazi isuku n'isukura urasanga umurongo w'amajerekani jaune yanduye kuri za bone fontaine abantu barahakoze akabuga kugira ngo baganireho kubera ko amazi ari makeya nk'uko bigaragara muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi bibiri na cumi bibiri na cumi na karindwi biteganijwe ko amazi azaba agera ku banyarwanda ku gipimo cy'ijana ku ijana ari meza kandi ahagije umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu mu mibare itangwa n'ubutegetsi amazi yari kuri mirongo inani na kane n'ibice bitatu ku ijana birumvikana rero ko umuntu wese wumvise iyo ntero kuri icyo gipimo cy'amazi meza kandi ahagije mu mpera za bibiri na cumi na karindwi nta shitikwa gitegerezanyije icyizere n'ubwo hamwe na hamwe impinduka kuri ibi bibazo by'amazi zikibabereye nke dukurikije imihigo yahizwe mu myaka itambutse kuko imyinshi yagiye isohora kandi tukayibona eh, harimo n'iyi gahunda yatangijweho ikibuga cy'indege duhamya ko n'ibindi byose tuzabigeraho aka bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mu burundi ubushikiranganji bujejwe gufatana mu nda bwagarukiye ku banyagihugu mu ntara ya cibitoke bageramiwe n'inzara n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu evariste nzikobanyana imiryango amajana abiri yo ku mitumba ya rukana ya mbere n'iya kabiri muri komine rugombo n'ayindi majana abiri yo ku mitumba ya ruhagarika murambi na nyamitanga niyo yahawe iyo mfashanyo buri muryango waronkejwe ibiro bitanu by'umuceri n'ibiro bitanu by'ibiharage bamwe mu baronse iyo mfashanyo bavuga ko yaje hageze kuko kigoyi kibarembeje bagasaba nyabuna uwo wese afise icyo yobafasha kubagarukira ko kubera ikirere cyahindutse bararima ntibimbura Fabiano Nkeshimana ni umwe mu banyarugombo yaronse ifashanyo ibyo kujya kubironka nashimye ku buryo bwa leta yadufashije turashima abandi ntibarose ko turashimye ahubwo bazotwibuke n'ubuno hanyuma murabona ko ikirere kimeze nabi gutanga iyo mfashanyo ntibyari byoroshe abari bayikenye bari sinzi nk'uko ijwi rya amerika ryabyiboneye abajejwe intwaro basiguye ko hakozwe intonde bafatiye ku miryango isinzikaye kurusha iyindi bano banyagihugu bari mu bataronse mu ntwaro naho nyene bakenguruka duke twabonetse two guhembura bamwe mu banyagihugu bo mu ntara c'ibitoke bugarijwe na kigoyi nduwayo siliveri ari mu ndongozi zo ku mutumba wa rukana asaba ko ababuze nabo boronswa kuko ibihe barimwo bitoroshe twebwe turavye aho duherereye ingene abantu bamerewe tukaba turavye n'ingene basinzikaye kubera inzara byiza aba bantu bazanye aka gacemanya barakoze rwose bagende batelefone badodore n'ahandi turabe kubufasha abasigaye kuko ni bakeya barose abasigaye nabo barakeneye rwose barahwera rwose n'ubu urabona bugarije iyi mfashanyo iradufashije twebwe dusanzwe tubayoboye tubatunganiriza kugira ngo babe barafatanye mu nda basangire utubonetse hanyuma umugiraneza yobakubitiraho kandi nabo nyine azobakoze turashimiye leta n'abatuyoboye kuko nirishirahamwe ryagerageje kugira ikigongwa rikadukubitirako Mustandere wa komine Rugombo akengurukira ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwibutse kugarukira kuri bamwe mu barongoye barembejwe na kigoyi biturutse ku ruzuba rwatumye batimbura Mufasoni Beatrice Kaderi yabwiye ijwi rya Amerika ko waje aherekeje iyo mfashanyo umwunganirize mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda yemeye ko bagiye gushika ku bataronse mu kiringo kitarenze indwi zibiri icyo gikorwa twacakiriye neza cyane kuko twabonye ko ubushikiranganje bwitavye akamo twakomeje gutera ko gutabara abanyagihugu bamerewe nabi kubera izuba ryateye rikaba byarononye ibiterwa byose bakaba batashoboye kwimbura ubu bakaba bageramiwe n'ikigoyi batubwiye ko ibyabonetse ari ukugira ngo babe barashika cyane ku bababaye gusumba abandi ariko ubundi barababaye bose abanyagihugu bababaye ni benshi hariho umuhango rero ko nko mu ndwi zibiri dushobora kuronka ibindi twizera ko hashobora kuronka abanyagihugu benshi mu gihe mu ntara c'ibitoke havugwa imiryango imaze guhungira mu gihugu kibanyi ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo Kongo ibiro vy'intara nta biharuro byamaze guhunga birashira habona ariko ku mitumba itandukanye ya komine Rugombo havuga imiryango igera ku majana 350 imaze kujabuka hakujya muri Kongo bahunga inzara amakuru ijwi rya Amerika rikesha abajeje intwaro yo hasi mu ntara c'ibitoke iri mu buraruko bushira urengero rw'igihugu Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika Evariste urakoze kuri iyi nkuru dusubire mu Rwanda mu rwanda abarwayi b'indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa c hepatite c mu gifaransa barishimira uburyo leta yaborohereje kubona imiti ibakiza iyi ndwara ubu umurwayi wa hepatite c hasabwa amafaranga agera ku bihumbi magana cyenda mu gihe cy'amezi atatu akaba akize neza mbere yasabwaga miliyoni cumi n'ebyiri buri mwaka kandi icyizere cyo gukira ntikirenge mirongo ine ku ijana iyi nkuru muragezwaho na mugenzi wacu azumutakabuye abarwayi b'indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa se ubu bari mu byishimo bikabije nyuma y'aho leta igabanyije ibiciro cy'imiti ivura iyi ndwara bwana karangwa kariste ni umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'abarwayi ba hepatite mu rwanda nawe akaba yararwaye hepatite c karangwa yabwiye ijwi rya amerika ibyishimo abarwayi ba hepatite c bagize nyuma y'uko babona imiti ya makeya kandi ivura ku buryo bwizewe twafataga imiti igihe cy'umwaka ku buryo byasabaga umurwayi wa hepatite nibura amafaranga miliyoni buri kwezi igihe yaba atagize ingaruka z'imiti kugira miliyoni rero igenda ku muntu umwe mu muryango buri kwezi ukazamara umwaka ku buryo ubu ngubu imiti dufite tuyishyura ibihumbi magana cyenda na mirongo itandatu mu gihe cy'amezi atatu kire yose imiti tunywa amezi atatu iyo bita aruvoni ukaba urakize neza muganga jean damascene makuzi uyobora agashami kita ku ndwara zirimo n'indwara z'umwijima mu kigo gishinzwe ubuzima rbc avuga ko usibye kuba leta yaratumije imiti yizewe ivura indwara ya hepatite c igakira ku kigereranyo cya mirongo icyenda na karindwi ku ijana ubu mu gihugu hose ibitaro cumi na bitatu nibyo byemerewe gutanga iyi miti ndetse n'abaganga makumyabiri bamaze guhugurwa kujya bandika bagatanga iyi miti muganga makuza avuga ko leta y'u rwanda ifatanije n'ikigo cyitwa giriyadi gikorera imiti mu gihugu cya amerika ubu bufatanye ngo bwatumye imiti igabanuka ku buryo igera mu rwanda ku mafaranga make cyane dr jean damascene makuza muri amerika i burayi n'ahandi ku isi ah, imiti ah, igura ah, amadolari ibihumbi mirongo inani na bitanu ubwo ni hafi miliyoni ah, mirongo itandatu n'eshanu z'amanyarwanda kugira ngo umuntu akire burundu kugira ngo umuntu akire burundu Ayifate iyo miti igihe ayifata kinini.
amezi atatu iyo miti rero yabonetse yo nubwo ihenda ah, igeze kuri miliyoni i- i- i- ishobora kuvura abantu kugeza ku kigero cya mirongo icyenda na karindwi ku ijana twagize amahirwe ubu ngubu bayizanye mu rwanda tukaba dushobora kuyibonera ku- hafi kuri miliyoni imwe amadolari igihumbi magana abiri mu rwanda umuturage urwaye hepatite c ashobora kujya kuyivuza bakamwandikira iyo miti akayibona byoroshye cyane hanyuma agakira umurwayi wa hepatite c karangwa yabwiye ijwi rya amerika ko iyi miti mishya yamukijije nyuma y'amezi atatu ayifata yavuze ko mbere iyi miti mishya itaraza yatanze miliyoni zisaga cumi n'ebyiri akanywa imiti igihe cy'umwaka wose kandi ntakire karangwa avuga ko ubu kuva yakira asigaye akora cyane ngo arebe uko yagaruza amafaranga menshi yatangaga mbere imiti mishya itaraboneka turabafite bari bamaze bari bamaze kuyifata inshuro eshatu urumva ni hafi miliyoni mirongo itatu n'esheshatu kuko yarayifataga umwaka ukarangira yakoresha kontorore nyuma y'amezi atandatu agasanga ntabwo yari yakira abo ngabo nabo ubu ngubu barakize nyine ubwo hasigaye kurwana no kuzishyura imyenda rwose ubu nta kibazo na gito mfite kandi ndizera ko ariko bizakomeza ubukene wari warasizeho umuryango wawe nawe urimo kugerageza gukora ngo eh?
aha birumvikana kubera ko nagaruye intege ubu ngubu ni ugushakisha ku buryo nibura ako ako kaga umuryango wanjye wambazemo iyo myaka yose nibura nabo bagakira bakishima nk'uko ubu nanjye nishimye muganga makuzi ushinzwe ishami rikurikirana indwara harimo na hepatite muri rbc mu mwaka umwe ushize iyi miti mishya ivura indwara ya hepatite c igeze mu rwanda abarwayi bagera kuri magana ane bamaze kuyifata abarenga magana atatu mirongo itandatu bamaze gukira neza abarwayi bafite ubwishingizi bunyuranye ubu bwishingizi babamo bwatangiye kubishyurira iyi miti abarwayi ba hepatite c bo basanzwe baba mu bwisungane mu kwivuza bwa mituweli de sante basaba leta ko yabashyigikira mituweli nayo igatangira kubafasha kwishyura imiti indwara ya hepatite c yandurira mu maraso ku muntu uhuje amaraso n'uyirwaye ikandurira mu gukoresha ibikoresho bikomeretsa nk'inzembe n'ibikwazi umubyeyi uyirwaye ashobora kuyanduza umwana we mu gihe amubyara ndetse iyi ndwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina nubwo abaganga bavuga ko ari ku kigero gito cyane asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abantu ijana bamaze iminsi bagandagaje imbere y'ihinguriro ry'ibinyobwa bya rudi mu burundi abo bantu bavuga ko aba- abakozi b'iryo shyirahamwe batamenyeshejwe ko ako kazi kabo bahora bakora kaheze ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse bose hamwe uko ari ijana bavuga ko bamaze ikiringo c'ukwezi bagandagaje iruhande y'ubwinjiriro bugana aho bahora bakorera n'ahantu hapakirirwa hakongera hagapakururirwa amakaziye tubashitse twasanze abo bantu bicaye bose hamwe bari bambaye imyambaro itukura inkofero zitukura mbe n'ibirato bari bambaye vyasa hejuru y'umwambaro utukura hari hariho udushati tumwe bita mu rurimi rw'igifaransa utujire na tuba dufise ibara ry'akatsi kabenje abo bantu bemeza ko uyo mwambaro ari uw'akazi ka misi yose bari basanzwe bakora ako nako nako guterura amakaziye bayapakira cyangwa kuyapakurura mu miduga ariko rero bemeza yuko ako kazi kabo gasa n'akahagaze menshi haheze ukwezi kose dutonda ngaha tukabura akazi twakoreye ngaha mu kigo cya buraseri hararenze hafi imyaka cumi n'itanu haraheze ukwezi twe baduhagaritse akazi kubahagarika bababwiye gute ntibigeze batumenyesha bati akazi kanyu kahagaze twatonze tuguma tubona ba- bahagarika porepora akazi bahagarika porepora akazi umunsi ku munsi bahagarika akazi abo bantu akazi bahora bakora batubwiye yuko gasigaye gakorwa n'amamashini yamara bavuga yuko batari kurungikwa nk'uvuye kuragirira inarume kubera ko bakora iryo shirahamwe imyaka myinshi nk'uyu mutama ageze mu zabukuru avuga ko yatangiye gukora iryo shirahamwe rya brarudi akiri umuyabaga natanguye ndi umusore maze imyaka mirongo ibiri n'umunani ubu umaze imyaka ingana irindwi n'ine twazi- twakoterura n'amaboko tukarara turakora tukirirwa turakora bakadukoresha nyine ko bashaka gushika ubu uraba imyaka maze n'ubu ndacakora hari n'abamenetse amaso hari- bamwe bamwe baramenetse amaso abandi barapfuye abantu batubwiye ko bahembwa ico binjije umuntu ahembwa bivanye n'amakaziye ateruye bisobanura yuko umugwi w'abantu icumi upakiye imodoka imwe bahembwa amafaranga ibihumbi mirongo irindwi bisobanura yuko umwe wese atwara amafaranga ibihumbi indwi ariyo mafaranga agwira bivanye n'ubukerebutsi bw'umugwi canke ubwinshi bw'imiduga yapakiwe abo bantu bahembwa ico binjije ntibemera yuko bakora inkozi ikozi ico bita mu rurimi rw'igifaransa abajournaliye ivyo bivuga bisunze uturusho bahabwa n'ishirahamwe mpereye kuri cya gihe umutekano wari ubaye muke ngaha mu gisagara turabona ko amakatubunyi agoye katubaha amabaji y'akazi aho ugeze urazi kuca werekana baji imbere yo kurengana hanyuma mu masaha yo gutaha imodoka z'akazi ziriho dufise imyambaro ya brarudi iyi myambaro ni iya brarudi ivyo vyose uri umushajere ubigurirwa n'umukozi agukoresha ukoresha ibisanzwe n'umuntu wo inkozi ikozi bashobora kumuha isuka biragoye guha is- isuku umukozi ukamureka akayitahana kuvuga uwo mwizeye ijana ku ijana bisigura ko ari umukozi wawe ari umukozi wawe atari kuvuga ngo ni uw'inkozi ikozi kuko iyo uw'inkozi ikozi umuhaye isuka aca ayisiga twebwe turazi- turabitahana ibi vyose kubera turi abakozi ba brarudi abo bakozi basaba ukumvirizwa rero twebwe turiko turareklama tubonane nuserukira uru rupangu twaramwandikiye amakete menshi ituro nyinshi yaranse kuza kutwitaba ngango dusigure ikibazo cacu tugaca tumenya ko dutaha nuko aduha kandi kazi indani Sasha Rwamibango arongoye igisata kijanye n'imigenderanire mu ishirahamwe rihingura ibinyobwa Brarudi. Ico gisata ni naco kirimwo ibiro bijeje kumenyekanisha amakuru y'iryo shirahamwe. Iyo ndongozi yabwije irya Amerika yuko atakinini iraronka ishikiriza ku bijanye n'ivyashikirijwe nabo bavuga ko ari abakozi ba Brarudi. Aho ni mu gihe Sasha Rwamibango amenyesha yuko abijeje mu shirahamwe rihingura ibinyobwa Brarudi bariko bariga ico kibazo c'abo bakozi i Bujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha reka tubibutse mu ncamake amakuru twabashikirije mu kanya gaheze jeri
yego frederic twababwiye ko perezida mushya wa gambia adama barrow yasubiye mu gihugu cye kuri uyu wa kane avuye muri senegali aho yabaga kubera imidugararo yabaye mu gihugu cye aho perezida wari ku butegetsi yahya jame yari yanze kwemera ko yatsinzwe mu itora ryo mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize barrow rero yakiriwe n'abantu imbaga amagana bari batonze ku murongo ku muhanda wo ku kibuga cy'indege Eh, twabwiye kandi ko abaganga bo mu gihugu ca Kenya amajana n'amajana hamwe n'abanyagihugu bashigikiye uyu munsi ku wa kane bakoraniye imbere ya sentare jejwe gukurikirana imigenderanire y'abakozi n'abakoresha ku murwa mukuru Nairobi inama itaha y'abakuru b'ibihugu bo muri afurika izaba ku cyumweru izatora umuyobozi w'umuryango wa afurika yunze ubumwe abahatanira uwo mwanya barimo baminisitiri b'ububanyi n'amahanga na bane n'intumwa yihariye ya onu umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'ubwongereza Theresa May afise umugambi wo gusaba ko hasubira kuba imigenderanire idasanzwe hagati y'igihugu ciwe na leta zunze ubumwe za Amerika
turukiya iravuga ko hakiri kare kugira ngo ibe yagira icyo ivuga ku mugambi wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika wo gushyiraho ahantu habajijwe imirwano muri siriya inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri vasco vola rica yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mari kumwe na federica nkurikije na Eugenia Mukankusi twongeye tubashimire byimazeyo mwese abaduteze amatwi tubashimiye rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.